Iyi mwumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda mwabonye bucya ni Eugenia Mukankusi basuhuza bahaye ikaze mwese mu biganiro byacu bya mu gitondo turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na Aloyizi Bigirimana
mwaramutse ejeni n'abaduteze amatwi turayahera mu yavugwa kuri uganda umukuru w'igisata c'ishirahamwe rya buraya kijejwe agateka ka zina muntu ejo ku munsi wa gatatu yashikirije amakenga ku ihohoterwa ry'abanyororo muri uganda hamwe n'ayandi mabi akorerwa ikiremwa muntu yasabye perezida yoweri museveni gukora ibishoboka byose kugira iryo hohoterwa rihagarare atari kubivuga gusa mu majambo emon gilmore yabwiye akanama yabwiye ishyirahamwe rya buraya ko aya makenga yayiganiye perezida museveni hamwe n'abandi bategetsi mu rugendo aherukamwo muri uganda uru rugendo rwiwe rubaye inyuma y'indwi zibiri human rights watch risohoye raporo ivuga ko leta ya uganda yakoresheje ubusho bwo mu ibanga mu kuboreza igufa abatavuga rumwe n'ubutegetsi imon gilmore asaba leta kurengutsa abagirizwa ayo mabi imbere y'ubutungane iki gihugu cyo muri afurika y'ubuseruko cyakunze kwagirizwa ko gihiga abatemera ubutegetsi bwa perezida museveni na cane cane mu bihe vy'amatora yabaye mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe abamenyeshamakuru baratewe abashingwamanza batabwa mu busho ndetse n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi baratotezwa igisirikare cya uganda kivuga ko ibiri muri iyi raporo ataho bishingiye amashyirahamwe abiri aharanira agateka ka muntu ejo ku munsi wa gatatu yagirije inteko za gisirikare zo mu ntara ya amhara muri etiyopiya kuba zarahonyeje ubwoko bw'abatigre mu ntambara yahitanye ibihumbi by'abasivile hamwe n'abarenga umuriyoni bahunze amnesty international hamwe na human rights watch byavuze muri raporo yakorewe hamwe ko ibyaha byakozwe n'abategetsi inteko zidasanzwe hamwe n'imigwi y'abanyagihugu bitwaje ibigwanisho mu burengero bw'intara ya tigre ari ibyaha byo mu ntambara hamwe n'ibyakorewe ikiremwamuntu bagiriza kandi igisirikare ca etiyopiya kuba carabigizemwo uruhara umuvugizi wa leta y'intara ya amuhara ciza chu mulune yabwiye itorokanzu ry'amakuru ry'abanyamerika reuters ko ivyo vyagiriji ari amakuru y'ibinyoma kandi yahimbwe abavugizi ba leta hamwe n'ab'igisirikare ca etiyopiya ndetse n'uwahoze ari komanda w'inteko zidasanzwe zo mu ntara ya muhari bose bararondewe ntibaragira icyo bashikirije kuri izi raporo nayo muri sudani abanyagihugu ibihumbi bongeye kwihereza amabarabara mu myiyerekano mishasha yabaye ejo ku munsi wa gatatu biyamiriza kudeta yakozwe n'abasirikare mu kwezi kw'icumi yashize igihugu mu kaga gashingiye kuri politiki hamwe n'isubira inyuma ry'ubutunzi na kandi karyo gashasha k'utwigoro two kuremera abasirikare b'abajenerale bari ku butegetsi kugira babusubize mu minwe y'abasivile iyi myiyerekano yabaye kandi no n'ahandi nk'i kadarife na paul sudan mu buseruko bwo mu ntara ya darfur mu burengero amasanamu ya videwo yakwirakwijwe ku mbuga ngurukanabumenyi yerekanye urwaruka ruturira amapine y'imodokari kandi ruzibira amabarabara kuva iyo ntambara itangura kuva iyo kudatiba hamaze gusiga ubuzima abantu barenga mirongo icenda ahanini bagizwe n'urwaruka abandi ibihumbi barakomereka nk'uko bivugwa n'ishirahamwe ry'abaganga muri ico gihugu ca sudani
washington ijwi ry'amerika
muyavugwa hanze y'umugabane wa afurika n'intambara muri ikirere leta z'ubumwe za amerika yatangaje ejo ko izotanga izindi miliyoni ijana z'amadolari yo kuzofasha igisirikare ca ikirere ni mu gihe abashikiranganje b'imigenderanire bahurikiye mu ishyirahamwe utani bari mu nama y'iminsi ibiri i buruseli mu bubirigi kuganira kuri iyo ntambara muri ikirere umushikiranganji w'imigenderanire wa amerika n'ayandi makungu anthony blinken yavuze ko abasirikare ba ukraine babaye abahizi mu kurwanira igihugu cyabo hamwe n'ubwigenge yavuze kandi ko amerika hamwe n'ibihugu bicuritse bari kumwe na ikirere muri uko kurwanira ubutaka bwabo umunyamabanga mukuru wa utani james stoltenberg nawe yabwiye abamenyeshamakuru ko ibihugu biri muri iryo shyirahamwe byiyemeje gushyigikira ikirere harimo no kuyiha imfashanyo cyane cyane zishikira abanyagihugu ndetse n'amafaranga ku butegetsi intambara muri ikirere imaze guhitana abantu barenga amajana atatu bishwe n'abasirikare b'uburusiya nk'uko ibihugu bya buraya birushiriza byagiriza uburusiya uburusiya nabwo burahakana ko bwakoze iryo bara muri ubwo bwicanyi bukongera bukabyagiriza abo bwise abanazi bariko bagwanira mu gihugu cya ikirere kuri iyo ntambara nyine inama rusange ya oni iterekanya gutora kuri uyu wa kane nimba uburusiya bwo kugwa mu kanama ka oni kajejwe hagati y'akazina muntu ku byo bwakozwe muri bwakoze muri ikirere kugira uburusiya bukugwe muri ako kanama bibiri bya bitatu by'ibihugu ijana na mirongo icyenda na bitatu bigize ako kanama bibwirizwa kubyemeza mu ntango z'indwi ambasaderi wa leta z'ubumwe za amerika muri oni linda thomas greenfield yavuze ko kubona uburusiya buri muri ako kanama bibabaje cyane agasaba ko bukugwamo kuva ku itariki ya mirongo ibiri na kane y'ukwa kabiri uburusiya buteye igihugu cya ikirere inama rusange ya oni imaze kwemeza amategeko abiri yiyamiriza ibikorwa by'uburusiya muri ikirere
Aloyizi Bigirimana urakoze kutugezaho aya makuru avugwa hirya no hino ku isi mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika uburundi ejo bwibutse imyaka makumyabiri n'umunani ishize nyakwigendera cyprien ntaryamira aguye mu iraswa ry'indege yarimo na mugenzi we w'u rwanda juvenali habyarimana n'abandi bategetsi mu kirere cy'i kanombe mu rwanda ku itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa kane igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane habaye igisabisho cy'ibuka ya misa hanyuma yaho twagiye mugatima yiwe aho twamushinguye mu kibazo kimwe na perezida mirikiro dadaye n'abandi bagandaguriwe umunsi umwe uyu ni silivesitire ntibantunganya wigeze kuyobora uburundi indege iraswa mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane yari minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'uburundi mu rwanda ho kwibuka ku nshuro ya makumyabiri n'umunani jenoside yakorewe abatutsi biratangira uyu munsi tariki ya karindwi abaturage bo mu karere ka rucuru mu ntara ya kivu ya ruguru muri repubulika ya demokarasi ya kongo barambiwe guhora bahunga intambara zihahora ayo makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ni mu kanya ku buryo burambuye ntimujye kure ya radiyo yanyu mu burundi ejo bibutse urupfu rwa nyakwigendera perezida cyprien ntaryamira waguye mu iraswa ry'indege yarimo na mugenzi we w'u rwanda juvenal habyarimana n'abandi bategetsi b'ibihugu byombi byabereye mu kirere cy'i kanombe mu rwanda ku itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa kane mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane perezida evariste ndayishimiye n'abandi bategetsi b'u burundi baraye bitabiriye igitambo cya misa kuri katedrale regina mundi i bujumbura n'umuhango wo gushyira indabo ku mva ya ntaryamira mugenzi wacu frederic nkundikije yavuganye na perezida silvestre ntibantunganya wahoze ayobora uburundi amubwira uko imihango yagenze
zateguwe n'uko byaraye itegurwa cyo kimwe nk'uko maze imyaka n'iyindi tubikora habaye igisabisho cy'ibuka ya misa hanyuma yaho twagiye ku ndatemwa yiwe aho twamushinguye mu kibazo kimwe na perezida mirikiro dadaye n'abandi bagandaguriwe umunsi umwe hanyuma wakora gushasha je nabaye igishasha uno munsi nuko gutunganya aho hantu vyari vyakozwe neza kuko bari bashizeho n'ubwugamo bikorosha rero abantu ugasanga bicaye batekanye atagorane iyi myaka mirongo ibiri n'umunani iraheze nk'uko twabivuze igandagurwa ry'iba ribaye n'iraswa ry'indege yaguye mu kirere cy'i kanombe aho ni i kigali mu rwanda gushika n'ubu umuryango wiwe kandi uburundi nta muco bifise ku vyerekeye abo bakoze iryo bara mwebwe ku giti canyu c'uwahoze ari umukuru w'igihugu eka no ku murundi nyene mubona gute igandagurwa ryiwe ego urabona ko koko ari ikibazo kitoroshe kubera kuko waragiye urakurikira ivyagiye bikorwa ari mu rwanda ho nyene ari no mu makungu mu vyerekeye ihanurwa ry'iriya ndege yarimwo perezida habyarimana na perezida ntaryamira n'ubu urabona yuko hari mbere n'urubanza nk'ubwo ruherutse kugarwa mu gihugu c'ubufaransa ariko rero kuri jewe ntibyobuza yuko hari ukumvikana hagati y'ibihugu byacu bibiri abantu boraba bati twobifata gute hagati yabo hagati y'amareta kuko ndibuka yuko jewe igihe nari umukuru w'igihugu naragendeye kabiri igihugu kibanyi c'u rwanda inyuma y'ihumyabwoko ry'abatutsi hanyuma twari twavuganye n'abarongoye igihugu yuko ibihugu bimaze gutekana abantu bakwicara hamwe bakiga neza bakaraba icyashitse nyine byashitse aho eh, perezida ntaryamira yasiga ubuzima eh, agapira mu kirere cy'igihugu cy'u rwanda ubu rero sinokubwira nti byagenze uku nyine birakurikiranwa ndibaza yuko abarongoye igihugu kuva ico gihe nabo bagiye bagira ico bagenda bakurikirana umuryango wiwe eka n'imiryango y'abandi bategetsi bari kumwe yabuze irakenera nk'imfashanyo canke eka indishi ku bwanyu iyo ndishi yotangwa nande hari vyerekeye indishi gushika ubu biriko biraganirwa haba na leta y'uburundi canke leta y'u rwanda erega wavungora umbaza ibintu ntazi ntuzagire yuko jewe maze imyaka mirongo ibiri n'itandatu ntari ku butegetsi gusa ico nokubwira nuko bari mu ndege iyo ndege kuri ubu ntawuzi ko aba yari ifise ibitwita uguteganya assurance hanyuma hagize nk'isanganya nka ririya riba hakaba hatekanijwe yuko hari icokorwa ivyo nukuri nokubwira ngo ndazi nyene hari ico vyoba vyarabaye nubundi ko ndakubesha ndibaza yuko ari ikibazo ari umuryango wiwe wa perezida ntaryamira wo nyene canke ari inzego z'igihugu zonyene ubwazo ni ikibazo bonyene boshobora kuronka ingene bishura gushika ubu hari amakuru muba mufise yoba yerekeye imfashanyo iyo miryango yoba imaze kuronka oya none ko ndakubesha ico nzi co nuko umupfasoni wiwe gusa eh, afise ngira ngo uravye amabwirizwa mwamwe agenga abahoze barongoye igihugu afise ivyo igihugu kimukorera nayo kubiraba ivyo vyo kugene umucanje wiwe eh, yatakaje ubuzima nukuri sinokubesha ngo ndazi iki n'iki co kiriko kirakorwa cane cakozwe ku giti canyu c'umutegetsi yabaye umukuru w'igihugu eh, ku giti canyu c'umutegetsi mu burundi afise amabanga akomeye cane rwose kubona iraswa ry'indege ryabaye mu myaka mirongo ibiri n'umunani irangiye ata muco uhari ku vyerekeye abakoze iryo bara eka n'abari inyuma yavyo kubona n'imanza zamaze igihe kirekire zigahera ku buryo abantu batumvikana cane cane kuri iryo sanganya mwebwe mubibona gute uyu urumva iyo umuntu yabuze umuntu wiwe eh, muri burya buryo hanyuma ntamenye koko ingene vyagenze ababikoze ntugire ngo biramworohereza mu buzima mugabo kandi mu migenderanire y'ibihugu ni ibintu bishobora gushika ico je gusa nokwipfuza nuko bishobotse kandi burya iyo ishaka rihari ndakidashoboka nuko ibihugu vyacu bibiri u rwanda n'uburundi nico kibazo baragenda bakivugana kandi ndibaza yuko uko imigenderanire yacu igenda iranagurwa hazoshobora gushika igihe abantu bavugana ibintu nk'ivyo eh, bagafatira ku biriho bagafatira cane cane no ku vyipfuzo burya iyo abantu bashaka barashobora kuronka inzira yoroshe ishobora gu- gutuma ikibazo kironka inyishu perezida silvestre ntibantunganya mwahoze murongoye uburundi murakoze cane rwose ku kanya mwahaye radiyo ijwi ry'amerika namwe murakoze cane tukivuga kuri icyo kibazo cyo kwibuka ibyabaye mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane mu rwanda ho uyu munsi baribuka ku nshuro ya makumyabiri n'umunani jenoside yakorewe abatutsi iby'iyi nkuru n'izindi ziyishamikiyeho turabagezaho mu biganiro byacu bitaha ndetse no mu minsi iri imbere abaturage bo mu karere ka rucuru mu ntara ya kivu ya ruguru muri repubulika ya demokarasi ya kongo baravuga ko bamaze kurambirwa guhora bahunga intambara zidashira muri ako karere bavuga ko bamaze guhunga inshuro zirenga eshatu mu myaka icumi ishize umunyamakuru w'ijwi rya amerika ignatius bahizi yaganiriye na bamwe muri bo bamubwira ingaruka byabagizeho
ayo ni amajwi y'impunzi zigenda n'amaguru zambuka umupaka uhuza uganda na kongo ahitwa ibunagana zikoreye ibintu biremereye bigaragara ko ari ibikoresho byo mu rugo zihungira muri uganda igihe cyose habaye guhangana hagati y'ingabo za leta n'abayirwanya uyu musaza w'imyaka mirongo itandatu n'icyenda twaganiriye ibyo we n'umuryango we bamaze kunyuramo mu nshuro zigera kuri eshatu bahunze bakongera bagahunguka bidutera ikibazo cyane kubera ko usanga tubuze amahoro wirukankanye itungo wenda bakaryiba nk'ejo ubundi umunsi amasasu avuga abantu barirutse cyane bata ibintu ugasanga ahorera ari ukubura umutekano maze guhunga gatatu n'umuryango tu- hari igihe twagiye mu nkambi mu nkambi haratunanira Iyihe kubera nkambi?
iriya y'i- y'i- y'i Bugande kubera kurwara malariya abantu bamwe baranahagwa ubwo duhera ko turagaruka tuza kuba hano i Bugande hano hafi y'umupaka hatunaniye dusubira muri Kongo ikibazo cy'umutekano muke kigira ngaruka ki ku bikorwa bya- by'ubuzima bwa buri munsi mbo nk'imyaka dusiga mu murima dusanga abantu barayikuye bakagenda hakaba n'igihe n'inzu bazifungura bagatwara ibyasigaye mu nzu byose wageraho ugatangira bushya bo bidusubiza inyuma cyane kubera ko hari igihe usanga usubiraho nta kintu na kimwe ufite wari ufite itungo warariririye mu buhungiro wageraho ugatangira bushya u- ukagira inzara ukabura n'amafaranga yo kurihirira abana mu ishuri ugasanga ahanini abana batajya kwiga maze gupfusha abakwe batatu Eh, n'umwana umwe Eh, kubera ibintu by'intambara nyuma yo kuvugana nawe nongeye mvugana n'umukazana we wabuze umugabo muri izo ntambara ubu hano ngewe mfite abana bane ariko batagira se umugabo wanjye twaraburanye hashize imyaka itandatu yararashwe yaguye mu masasu twatatanye yansiganye umwana mutoya uwo mwana yujuje imyaka itandatu ntabwo azi se mfitemo n'umwe uhora arwaye y'amasasu avuze aje yikubita hasi akaraba nanjye ubwanjye nabaye parariza igice kimwe kubera intambara ntabwo njya nshobora kwirukanka amaguru nuko ko mbayeho nta mahoro mfite mbese mwayinosi nta mahoro nyifite wowe uhunze nk'inshuro zingahe kuva ibibazo by'intambara byawe ubwa mbere twahunze iriya ntambara yari yitwa senidepe turagenda tuja mu nkambi hatunaniye turagaruka tuza kongera guhunga duhunga emuventura noneho emuventura iziye imyaka icumi irene duhunga tugaruka ubu bubaye ubwa gatatu tunari kugenda tukagaruka noneho twabuze iyo turagana ugize amahirwe yo kubona nk'umutegetsi wa kongo n'iki wamusaba nk- urebye nk'ibibazo uciyemo namusaba amahoro nangwa se afite iyo anjyana pe akantwara kava muri ino kongo kabona nanjye ngiza ubwi- ubwisanzure nk'abandi ubuzima nk'ubu babusangiye n'abandi banyekongo benshi muri ako karere no mu bindi bice bitandukanye by'igihugu icyo bahurizaho ni uko igisubizo kirambye cy'amakimbirane kigomba kuboneka kugira ngo bashobore kongera kubaho mu buzima bufite intego nta buzima dufite dusa n'abantu bataye umutwe ubwo turi kubona tumeze nk'abasazi mu kirere none irihunga n'ihunguka rya buri gihe nta mahoro dubifitemo twasanga ko twewe turi kuyoberwa ibyacu ni ibiki iterambere nta gihe cyo tuzatera imbere biterwe n'uko dufite ibibazo bya buri kanya buri kanya washaka ngo wagira wabona akantu ukasanga intambara zirabaye nta muri byose nta kintu inyungu yo twobonamo mu buhinzi turahinga bakaza bakiba bakabisahura hejuru y'intambara ubworozi bwacu bakaza bakabusahura hejuru y'intambara turabona ko nta kintu dufitemo muri byose mu- mu by'ubuzima bwacu remaze guhungaho nk'inshuro nk'ine mpunga mpunguka njya uganda nsubira muri kongo mpunga mva muri uganda nsubira muri kongo cyane ndarushe cyane twasaba ko umukongo yadufasha ku byo n'ibihugu byo hanze byadufasha ku mutekano muzima tukabona ko twahinga tuka- nu- tukorora tukagira ubuzima bwiza kazi iko tuko bie mubunagana tuko bie sana lakini ile ina- inatusumbua ni ile ile vita kila siku hiyo inatusumbua sana tunapotea sasa hivi tunakimbia unaacha vitu munyumba barabara watoto wanapotea baba maisha iendelee ina- inarudia nyuma endelea inarudia nyuma sasa tutafanya namna gani imirwano muri teritwari ya rucuro yatangiye mu cyumweru gishize yatewe no kunanirwa kubona igisubizo kirambye ku bibazo umutwe wa emu makumyabiri na gatatu ufitanye na leta ya kongo ibyo bituma abaturage batakaza icyizere cy'ejo hazaza ku mutekano wabo ubwo twateguraga iyi nkuru hari amakuru yavugwaga ko mu rukerera rwo kuri uyu wa gatatu imirwano ikaze yongeye gutangira ahitwa ijomba na kinyamahura mu gihe hari hategerejwe inama y'abayobozi bo mu bihugu byo mu karere i nairobi muri kenya mu by'iyi nama iganiraho harimo n'ikibazo cya m makumyabiri na gatatu mu rwego rwo kugishakira umuti biravugwa ko abarwanyi b'uwo mutwe wa m makumyabiri na gatatu nabo bashobora kuba bohereje intumwa muri iyo nama ignatius bahizi ijwi rya amerika uganda
urandeberana igira hirya ariko madamu hirwa wakwiriye ahantu hose winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ubuse kase ngo jewe ndi uw'ibihugu yego rata uri umunyabusangikazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo uzi ko nabona uri umunyabugo neza neza dore wambaye nkabo uravuga nabi ururimi rw'iwacu
ariko abirasi bimuhumuruka mani shofe wenda abona ashaka uri iwacu rusange uradutwara neza kandi ndakwizeye
mie kwetu ni bugo
ndiyo bugo wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yabababababa shofe twigendere kombo tagisi yaje kombo tagisi ni ikiganiro gishya kuri radiyo ijwi rya amerika muze dutembere mu karere k'ibiyaga bigari na kombo tagisi iyi tagisi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye Mu maneno ya kuchekesha Kombo Taxi inatuonyesha ya kwamba watu wa kutoka mbalimbali na watu wa makabila mbalimbali wanaweza kuishi kwa amani.
kombo tagisi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolence ya Rwanda.
mu gihe akazi k'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro kihariwe ku kigero kirenze mirongo inani ku ijana n'abagabo kuri ubu hari abagore batinyutse babwinjiramo kandi bemeza ko ari akazi nk'akandi madamu kamugwera vestina amaze imyaka makumyabiri n'irindwi acukura amabuye y'agaciro ijwi rya amerika ryaramusuye mu kirombe cye aho akoresha abakozi basaga magana abiri mirongo itanu atinyura abandi bagore kwitabira uwo mwuga mugenzi wacu asumuta kaboyi akomeza iyi nkuru
amabuye araza akafatamo imbere hano ese urabona handi twari twicaye mu nzu utari munsi y'ibisimu ubu kitugwiriye twatanga raporo ngo bari muri metero mirongo itanu uko ugenda winjira niko ugenda ujya munsi y'umusozi cyane urabona umusozi ukuntu urumbaraye uyu ni madamu kamugwera vestina nyirikirombe na yankurije angelique waminuje mu byerekeranye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro basobanuraga uko bashakisha amabuye vestina kamugwera avuga ko acukura amabuye yo mu bwoko bwa wolfram ibikorwa ashoramo amafaranga menshi kugira ngo agire icyo asagura aganira n'ijwi rya amerika kamugwera yasobanuye ko buri kwezi ashobora gushora amafaranga akabakaba miliyoni mirongo ine ayo akaba ari agenda mu bikorwa byo guhemba abakozi kugura ibikoresho kubatangira ibyangombwa byose bisaba umukozi agasagura n'amutunga kandi neza ntekereza iki kiganiro nibwiraga ko nzashaka madamu kamugwera tukicara mu nzu tukaganira ariko ngeze mu birombe bye biri mu murenge wa mageragere mu karere ka nyarugenge yasabye ko tuganira amaze kureba ibyo akora kamugwera yampakaniye ko tutaganira tutinjiye mu birombe mbanza kugira ubwoba ariko anyereka ko aho twari tugiye kwinjira harimo abantu barenga magana abiri bari hasi cyane barimo gushakisha amabuye kandi bose baza gusohoka ari bazima nahaye ibikoresho bambara binjira mu birombe nemera kujyamo nihagazeho kuko ubwoba bwari bwose hinjiramo nakubitanye n'umugore ukiri muto ntangazwa no gusanga ari wenyine muri metero mirongo itanu z'ubujyakuzimu ashakisha amabuye y'agaciro cyokora ubwa mbere nabanje gutinya ariko nyuma naratinyutse mbona ndabishoboye ubu ugiye kwinjira muri uriya mwobo hariya mbona ugende hirya ukomeze ucukure amabuye turabikora nta mpungenge nta bwoba rwose gatuma mbona imibereho nkabona mituweli nkajya no mu matsinda nyine nkizigama ntabwo ubuzima bukinshanga cyane nk'uko mbere ntarakabona byari bimeze uko twakomezaga tumanuka tujya hasi cyane ni nako twasangagayo abantu bashakisha amabuye dukubitanye n'uwo bita shangazi kuko ari mu bakuze bitabiriye ubucukuzi aganira n'ijwi rya amerika yasobanuye ibyo amaze gukura mu mwuga w'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro amazemo imyaka isaga itatu niyubakiye inzu inzu ifite agaciro kangana gute nka miliyoni eshanu mfite abana biga segonderi uwa mbere arimo arasoza ikiganga ndinjira nkacengera hahandi aha ni ahantu horoheje hari n'ahandi twinjira cyane hasi hashobora kuba harimo indi ndage ariko ndayinjira ntabwo ni ibyo byose kuko nanjye nshoboye ku kwezi imana yaduhaye umugisha ushobora no kugira n'ibihumbi magana biterwa n'uko magana abiri mu myaka ishize uyu mwuga w'ubucukuzi bw'amabuye wakorerwaga n'abagabo kandi nabo ukabasaba ingufu z'umurengera kuri ubu abakora mu bucukuzi bavuga ko bwavuguruwe n'abaminuje basigaye binjira mu birombe yankurije angelique nubwo yize akaba yaraminuje nawe namusanze mu kirombe wakora akazi kihariye abakozi bagomba gukora bafite umutekano bakinjira ahantu atari ukwihata bagakora bafite umwuka wo guhumeka ibyo ni ibintu nkontorora nyine nkamenya ngo ese bari gukora ahantu hatari gaze bwewe muri gucukura uko byagenda kose hari uburyo mukora kugira ngo umwuka ugere ku bakozi kandi mukoresheje natirere bidasabye ibishoro byinshi noneho iyo tumanutse hasi mu ndake zijya hasi cyane hari aho tugera umwuka ukaba mukeya tukaba twi- twakwifashisha nk'utumashini iyo winjiyemo hariya mu kuzimu niko ndi ku- navuga ugenda wumva nta bwoba ufite ubwoba bwo ntabwo kubera ko ko byagenda kose tuba twarahakoze ku buryo nta kibazo hateye nubwo uyu murimo uhemba yankurije amafaranga yishimira ariko avuga ko hakiri ikibazo cy'uko ufata nk'umusore utasobanukiwe ibi bintu iyo atekereje aba yumva ari ibintu bikomeye si umukobwa wirirwa mu birombe yurira kumva uwo mukobwa ntashobotse ariko mu by'ukuri turashobotse kubera ko mu birombe nta ntambara irimo nta buraya burimo ntabwo ari imirimo yo kwitakura cyane ngo wumve ko watakaje imbaraga zirenze ku buryo ubaye n'umumama wakomeza ukabikora Eh, abasore rero njye nabamara impungenge kuko nta mpamvu yo gutinya ngo umuntu ukora mu birombe w'umutekinisiye oya kamugora vestine ari mu bagore ba mbere batinyutse kwinjira mu bucukuzi yasobanuye urugendo yanyuzemo ducukura amabuye ari mu bwoko bwa orofuramu dushaka imashini dushaka amashanyarazi dukora n'uruganda wabibonye tugamije kugira ngo umusaruro wiyongere bigenda bikorwa gahoro gahoro kuko wabonye nk'iriya toni ya bibiri ni- n'icyenda ah, wabonye ko igeze muri metero hafi magana atatu kandi ifite ubujyakuzimu bwa metero mirongo itandatu ari amatono agenda agerekeranye ariko ubu bageze mu bakozi magana abiri mirongo itatu na batanu bahembwa buri kwezi batunzwe n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro batunzwe n'umwuga w'ubucukuzi uyu munsi umugore utwumva icyo namushishikariza ni uko ibintu byose bishoboka kuko nanjye nabitangiye numva ko bidashoboka ariko kubera kugira umuhati byarashobotse ubushakashatsi bwakozwe na komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu bwasohotse mu ntangiriro z'uyu mwaka bugaragaza ko hakiri icyuho mu bagore bakora uyu mwuga ubu bushakashatsi bwagaragaje ko abagore bakora nk'abayobozi b'abandi bakozi bangana na makumyabiri na batandatu n'ibice bibiri ku ijana mu gihe abagore bafite ibirombe bari kuri gatanu n'ibice bine ku ijana asumta kaboye ijwi ry'amerika i kigali
inshuti mwari muduteze amatwi ibiganiro byacu byo kuri iyi saha birahumuje muze gucikwa n'ibiza gukurikira bashimire rero ko mwahisemo gukurikira radiyo yanyu ijwi ry'amerika abakozi kandi bagenzi banjye bagize uruhare muri ibi biganiro byari bihagarariwe na edi rwema nadia taha niwe washyize hamwe amajwi kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi tubasezeye mwese tubifuriza kugubwa neza turabifuriza amahoro n'amahirwe muri byose aho muherereye hose radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu ifise abakozi b'akarorero batanga amakuru